murumva radiyo ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri kongo mu rwanda muri uganda no muri tanzania naho guhera saa kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki turabararitse dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
urakoze eugenie mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya kenya aho abategetsi bagejwe gutunganya amatora mu gihugu cya kenya bashikirije impapuro abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'igihugu batoreye ko mu matora yabaye mu ndwi iheze amatora yaranzwe n'impari ibyo byatangajwe n'umuyobozi w'abarorerezi b'amatora baturuka ku mugabane w'uburayi bakurikiranye ayo matora mu gihugu cya kenya nyuma y'ikiringo cy'indwi amatora arangiye muri kenya umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora nturashikiriza ibiharuro byose byavuye mu by'amajwi byavuye yavuye mu bibanza by'amatora ni ikibazo gitegerezwa kwihutirwa mu gihe Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko amatora yibiriwe perezida Uhuru Kenyatta byitezwe ko abatavuga rumwe na leta bitwara muri sentare nkuru y'igihugu Mariech Sheik ari, ari yari ayoboye umurwi w'abanyaburaya bari bajejwe gukurikirana amatora aho muri kenya yatangaje ko umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ukwiye gufata ingingo avuga kandi ko gushikiriza impapuro abanyagihugu batoreye ko mu mpande zitandukanye z'igihugu byotuma abanyekenya bizigira kurusha ibijyanye n'amatora perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yakomboye kuri uyu wa gatanu steve bannon umuhanuzi mukuru mu biro byiwe ikinyamakuru new york times cyatangaje ko bannon yemeza ko hari haheze iminsi cumi n'umwe hafashe ingingo yo gutanga imihoho icyo kinyamakuru kikavuga ko yari kubitangaza mu ntango z'iyi ndwi yamara ko yabaye aratenyenya bivuye ku mishamirano yabaye mu mpera z'indwi iheze mu gisagara cya charlottesville muri leta ya virginia bamwe mu banyepolitike bavuga ko babona benon nk'umuntu yatuma perezida trump yihenda cyane mu byo ashikiriza ni mu gihe perezida trump yari yatangaje ku munsi wa kabiri ko steve benon ari umuntu mwiza kandi ko atari umunyamacakubiri ni nyuma y'aho atangarije ko ashima ibyashyikirijwe na perezida trump ku bijyanye n'imishamirano yabaye mu gisagara cya charlottesville avuga ko bizogira ingaruka nziza ku migambi ya perezida trump ibyo abatari bake bakaba barabineguye departema ya leta z'ubumwe za amerika yasohoye itangazo kuri uyu wa kane rivuga ko amerika yashyize ku rutonde rw'intagondwa ahmad ahlad aturuka mu gihugu mu gisagara cya Aleppo muri Siriya Ahlad azwi kuba yaragize uruhara mu bitero bikomakomeye by'umuhari wa leta ya Kisilamu byabaye mu gisagara cya Paris mu Bufaransa n'i Buruseli mu Bubirigi ibinyamakuru bikorera mu gihugu cy'Ubufaransa bivuga ko Ahlad yinjiye mu Bufaransa aciye ku izinga ry'Ububirigi rya Leros mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bivuga kandi ko iryo zinga ryaciye ko abandi barwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu itangazo ryasohowe na departema ya amerika rikavuga ko uwo wese azogira icyo akoranye na ahmad alad canke akagira imigenderanire nawe azofatirwa ibihano bikomeye amakuru tuyabandanirize ku mugabane w'uburaya aho ibinyamakuru bikorera mu gihugu cya esipanye byatangaje ko musa ukabir yakoze igitero cyahitanye abantu cumi na bane kigakomeretsa n'abashika ku ijana yishwe n'igipolisi ivyegeranyo vyari vyasohotse kuri uyu wa gatanu bivuga ko ukabir yafise imyaka cumi n'indwi yari uwa mbere ku rutonde rw'abantu batanu baronderwa n'igipolisi mu gisagara ca cambris inyuma y'amasaha make ico gitero kibaye umutegetsi mu wajejwe umutekano aho muri esipanye yabwiye ikinyamakuru associated press ko ukabir ari we yaratwaye imodoka yihaye inkumbi muri ivyo bitero akaba kandi yari umwe mu bagabo batanu bariko bararonderwa n'igipolisi inyuma y'ico gitero igipolisi catangaje kandi ko babiri muri abo biyahuzi bapfuye kivuga yamara ko kibandanya kurondera abandi harimwo umusore w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri azwi ku izina rya yunis abu yakubu muri venezuela umurwi w'igihugu ujejwe ibwirizwa shingiro wihaye ubushobozi bwo kurengera amategeko wigarurira ubushobozi bw'inama nshingamateka isanzwe iyobowe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanywanyi b'uwo murwi batoye atawuvuyemwo kuri uyu wa gatanu iteko ribaha uburenganzira bwo gutunganya ibibazo bijyanye n'amahoro umutekano ubutegetsi imibereho n'ubutunzi imigambi ya leta hamwe n'ibijyanye n'agateka kazina muntu aho muri venezuela iryo teko naho ridakura inama nshingamateka rihagarika ubushobozi bw'ubwo rwego bwari busanzwe bugeramiwe Omar Avila umushingamateka atavuga rumwe n'ubutegetsi yateye ibyatsi iyo ngingo akavuga ko uwo murwi utari kuratorera ibibazo abanyagihugu bafise tubibutse ko amatora y'inama nshingamateka nshasha yabaye mu kwezi guheze yiyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yongera yiyamirizwa n'amakungu iyo nama nshingamateka nshasha ikaba ifise igikorwa cyo guhindura ibwizwa shingiro ryashyizweho mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda n'icenda perezida nicola maduro wa venezuela akavuga ko ari bwo buryo bwonyene buriho bwo kugarukana amahoro no kunagura ubutunzi bw'igihugu mu gihugu cya finland igipolisi cyatangaje ko kiriko kirarondera abandi bantu bikekwa kuba biroshe mu bantu kuri uyu wa gatanu bakabasogota n'imbugita mu gisagara ca turku kiri ku nkengera z'ibahari mu mpanuko bushira uburengero bw'ico gihugu umuntu umwe akaba ari we yasize ubuzima muri icyo gitero igipolisi cyarashe mu kuguru umwe mu bikekwa ko bakoze icyo gitero kiramuhagarika inyuma y'icyo gitero ingingo zerekeye umutekano zakomejwe ku kibuga cy'indege kiri ku murwa mukuru wa finland cyo kimwe no mu bibanza byo kungururizamwo abantu
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara
mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitidiyo cumi n'umunani muri kumwe na jowediyani na hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ndabahaye ikaze bajya ibishishwa by'ibijumbu bajya abafise imiryango babagemurira babagemurira imyumbati bagaharura ibijya bishishwa by'inyuma bajya rero b'abarundi batagira ikibagerako bagatura bya bishishwa by'imyumbati na bya bishishwa by'ibijumbu akaba nibyo bajya
uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo avuga ingene abarundi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya uvira honyene muri kongo babayeho nabi iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ikiganiro cacu no musi tugera mu gihugu ca kongo tubabwira ikibazo ca zimwe mu mpunzi z'abarundi zifungiwe mu ibohero rikuru rya uvira zifise ingorane ikomeye yo gushobora gufungurirwa neza reka mugenzi wacu vedaste ngabo akorera muri kongo hatubwire vyinshi kuri ino nkuru gereza nkuru ya uvira ifungiwemo abakongomani n'abanyamahanga barimo abarundi ndetse n'impunzi z'abarundi zagiye zishinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu gukorana n'inyeshamba ndetse n'ubujura bamwe mu bari bafungiye muri iyi gereza bamaze igihe cy'ukwezi kose bafunguwe bari mu nkambi yo mu rusenda baratabariza abandi barundi bafungiwe muri iyi gereza kuko bugarijwe n'inzara kandi abenshi mu bafunzwe bakaba barimo abagiye bazira akarengane dore ko bagiye bafatwa bagiye gushakira imirimo mu biturage byo muri teritwari ya uvira na fizi ariko bakaba babashinja kuba ari inyeshamba kuko mu karere ka fizi na uvira hari inyeshamba z'abarundi za forebu n'iza fnr iyobowe na aroizi bampema kuri pirizo santarari buvira twari tubayeyo nabi cyane nta bintu by'injya bihari leta ntabwo ibagaburira n'ibizanye izana ibintu bimeze nk'ibintu bayoya aho zijya mure zisagira bakabizana rimwe mu kwezi angwe kabiri mu kwezi mukabijya iminsi ine mu kwezi iyindi minsi yose abafise imiryango nibo bagira gute nibo bafise ababagerako abarundi bafungiye mu ibuvira n'abarundi babayeho nabi cyane kuko barya ibikoko banywa ibintu by'ibi- barya ibishishwa by'ibijumbu barya abafise imiryango babagemurira babagemurira imyumbati bagaharura ibirya bishishwa by'inyuma barya rero b'abarundi batagira ikibagerako bagatora bya bishishwa by'ibi- by'imyumbati na bya bishishwa by'ibijumbu akaba nibyo barya ikindi kibazo gikomeye cyugarije imiryango yo mu nkambi yo mu rusenda ifite abantu bafungiwe muri gereza nkuru y'i Buvira ni uko bakora urugendo rurerure kandi ruhenze kugira ngo bagere aho abantu babo bafungiwe i Buvira ibi bikaba bitangazwa na Nahishakije Emerine umubyeyi ufite umugabo umaze igihe kigera ku mwaka afungiwe i Buvira ngiyeyo nyine ndaronda nk'utuntu dukeya nk'ubona ko bigoye nk'ubona aho yanadodze igihumbi cumi na bitandatu byo kugenda ntihataje ndonda namba ari nk'ibiro nka cumi by'ubufu nkamushyira n'utubuga dukeya n'akabara arifashisha uko nyine kugira ngo winjire utanga amafaranga Eh, kugira ngo winjire uratanga amajana atanu mu bantu bagusoperingi unyene kugira ngo gusa gusa wikajije nyene ntandi mahera usubira gutanga nayo ho uteje nyene na- nayasimba woya nayatanga kubera ku muryango wose ucako bagusaba amahera kundi umuryango uciyeko bagusaba amahera uyu mugabo wari umaze igihe cy'amezi atandatu afungiwe muri gereza y'I Buvira wagiriwe amahirwe yo kurekurwa asaba amashyirahamwe ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko yahaguruka akavuganira abanyururu barimo abarundi bagenda barenganira mu magereza yo muri Kongo abantu rero benshi cyane rwose bafungiwe muri santarari bafunzwe bariko barazira akarengane bariko bararengana n'uwo twafatiwe hamwe kiretse nawe yari avuye kugura agatoki bamufatanye asigaye muri santarari amerewe nabi cyane ntagira ikimugerako icyo nsaba abajejwe i- agateka k'abantu k'abanyororo n'agateka k'abanyamahanga n'impunzi ndasavye vrema ko bobagerako bakabarekuza kuko bariko bararengana ntibagira ikibagerako ntibagira ikibavugira nta gus- ntibasamba amadosiye yabo barayubitse mbere ntibazwi n'amategeko muri pirizo Ngarukiye Prince ni umuvugabutumwa muri gereza y'I Buvira akaba n'umukorerabushake mu kuvuganira abanyururu aratubwira bimwe mu bibazo yagiye atugwa na bamwe muri abo banyururu yagiye avuganira Eh, hariho umuhungu nzi wafatiwe hano ku misozi yo ku kirungo yavuye kuramukanya iwabo mu burundi azamutse ajya gukomeza imirimo yiwe ruguru ku ndondo ya iriya mu bijumba hanyuma ashyitse ku musozi ahura n'abantu ba inzego zishinzwe umutekano zishinzwe umutekano noneho bamusaba ibyangombwa avuga ibyangombwa ko abifite ariko kandi nko kwisobanura mu rurimi ukumva ntibumvikanye mu rurimi ati nkisobanura barambwira ngo tumanuke tuzi buvira baramumanukana bamugeza hano i uvira bashyitse uvira agenda kuri birode bashyitse kuri birode ati ntagize iminsi mikeya nza kwi- kwisanga kandi muri pirizo ngeze muri pirizo santarali nubwo nta mibare itangazwa abanyururu b'abarundi bafungiwe muri gereza y'ubuvira bitewe n'uko ubuyobozi bwa gereza nkuru y'ubuvira bwirinze kugira ikintu icyo ari cyo cyose budutangariza ku bijanye n'abafungwa ariko perezida wa sosiyete sivile akaba ari nawe uhagarariye uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri teritwari y'ubuvira bwana majari wa kenazi mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika asobanura yuko iyi gereza ifite ubushobozi bwo gufungirwamo abantu ijana na mirongo itanu ariko kuri ubu irimo abanyururu bagera kuri magana atandatu bwana majyari wa kanazi avuga ko leta nta biribwa iri gutanga muri gereza ko ahubwo ari amatorero n'amashyirahamwe atandukanye arimo seyiseri na karitasi ariyo agenda agaburira abanyururu rimwe na rimwe ariyo mpamvu usanga abanyururu benshi babayeho nabi abandi nabo barananutse kubera inzara aha akaba akangurira abagira neza kurushaho gutera inkunga y'ibiribwa imfungwa zifungiwe muri gereza y'ibuvira dadasengabo ku bw'ijwi rya amerika ibuvira ho mu ntara ya kivu amajyepfo ishami ry'ishamwe mpuzamakungu onu ryitaye impunzi rcr kuri uno wa gatanu ryarifatikanije n'urwaruka rw'impunzi guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka ku isi ibyo birori byabereye mu kigo c'impunzi citiriwe antonio guterres umunyamabanga mukuru wa onu umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kampala ignatius bahizi yishikiye aho ibirori byabereye atubwira uko impunzi z'abanyarwanda n'abarundi bahimbaje uyo munsi
uwo ni umurisho w'ingoma z'urubyiruko rw'abarundi bahungiye hano muri uganda mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe urubyiruko ku isi hose ibyo birori byitabiriwe n'urubyiruko amagana ruva mu bihugu bisaga cumi byo ku mugabane wa afurika bifite impunzi hano muri uganda nabajije urubyiruko rw'abarundi uko rwakiriye uno munsi n'impamvu ari ngombwa kuwizihiza nitwa nizigiyimana mamerto olave turumva ko twisanze mu mu buzima bw'urundi rwaruka Ah, ariko urabye mu buzima tuba turimwo usanga umuntu umubwiye kwegerana mu munsi mukuru nk'uyu aribaza inyungu n'iyihe ntabibone ariko twe turavuga ngo iyo urwaruka rugiye hamwe rushobora gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo rwubake kandi rutegure kazoza rugiye hamwe hari icyo byajaga guhinduraho iyo uba uri mu gihugu cyawe mba muri mu gihugu mwizihiza uyu munsi muri mu gihugu cyanyu biratandukanye cyane n'uyu munsi iyo turi hariya ah, mu bihugu byacu iyo muhuye n'ugwaruka muraterana ibyiyumviro ingene mushobora kwiyungunganya ingene mushobora gutegura akazoza k'ejo mugabo uno munsi turi ngaha turaterana mugabo ugasanga ntimushobora ku- kuronka ingene muterana ibyiyumviro kuko cyane cyane umwe yibaza ngo mbega hoho uyu munsi ndabayeho mbega uyu munsi ndarya mbega ushobora gutegura akazoza k'ejo gute udashoboye gufunga uru rubyiruko rwongeye kunsobanura yuko kuba mu buhungiro bigiye kuzagira ingaruka ku buzima bwarwo bw'ejo hazaza cyane cyane ko nk'amahirwe yo gukomeza n'amashuri yagabanyutse jewe banyita nduwimana olivier ndi umurundi wageze hano gihe ki jewe maze imyaka itatu ndi ngaha mu buganda jewe kuba ndi hano byarasubije ikintu kinini inyuma jewe ndi mu burundi nagira mpeze kaminuza nari muri kaminuza y'uburundi nari ngiye kuyirangiza mpeba amashure kubera imva z'umutekano wanje icyo ni ikintu cya mbere mu buzima ntirogereta n'ubu nticicuza Ndi ngaha.
waba ufite amahirwe y'uko umu- umutekano ushobora kuzagaruka mu gihugu cyanyu mugataha cyangwa mwaragihebye igihugu ntitwagihebye ni igihugu canje niho nataye uruzogi niko bavuga mu kirundi ciza niho nataye uruzogi igihugu ndagikunda igihugu ndacitayeho ndafise amahirwe y'uko bizohera uyu n'umuyaga uriko urahuhuta ibi niko biracamwo ariko igihe ciza kizobaho igihe cyo gusarura kizobaho igihe cyo kwibukwa kizobaho ibi n'ibintu n'ibihe imana igucishamo kugira ngo utegure ejo insanganyamatsiko y'ibi birori byari urubyiruko kwitabira kubaka amahoro abateguye uyu munsi bahamagariye urubyiruko guharanira amahoro aho rutuye hose no mu bihugu rwaturutsemo kugira ngo ayo mahoro azashobore gusakara ku isi hose ariko bamwe bavuga ko icyo barangamiye cyane kuri ubu ari ukuronka amaramuko ibindi bikazaza nyuma moto yacu tuvuga ngo my talents my capital iyo uhunze uva mu gihugu cyawe nta kazi uhungana nta mutaha uhungana nta nzu uhungana nta ndyo uhungana uretse ubuzima ariko ubuzima uhunganye burafise impano muri wewe icyo cyonyine cyo twashoboye kujabukana umupaka nicyo tugomba kudandaza ngo tubeho ku rwego rw'isi yose hamwe na hano mu gihugu uyu munsi wijihijwe mu cyumweru gishize ariko impunzi nyinshi ntizashoboye kuwitabira zishyigikiwe n'imiryango izifasha zahisemo kuwizihiza uno munsi ukurikije umuryango utabara impunzi hcr uganda ubicumbikiye impunzi zisaga imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana atandatu abaturuka muri sudani y'epfo akaba basaga imiliyoni imwe abasigaye akaba barimo hafi ibihumbi amagana abiri na makumyabiri baturuka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibihumbi mirongo ine na bitanu kuva mu burundi hamwe na cumi na birindwi kuva mu gihugu cy'u rwanda ignatia sibahizi ijwi rya amerika kampala
ijuru rya amerika risamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nk'uko mubimenyereye turabashikiriza iba biriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi
ca bijya biga biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihu akandi navyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki temupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero uno munsi dutanga umuco ku nkuru zibiri ariko zose zijanye n'ivy'indero iya mbere ni inkuru- ni inkuru ivuga amanota yafatiwe ko mu kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure bahejeje igice ca mbere c'ishure nshingiro kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye yanuganuzwe cane ku mbuga ngurukanabumenyi hakavuga ko vyinshi bitari vyo inkuru ya kabiri nayo ni ijanye n'itegeko rishasha rizogenga amashure yaba aya leta canke ayigenga iryo naryo ahanini rifatiye ku gushaza kw'abanyeshure babigeme hoba harimwo kubuzwa gutunga imishatsi imishatsi ishizemwo tumwe bita twa produit umunyamakuru wacu Diane Ndonse i Bujumbura yacishije amaso ku mbuga ngurukanabumenyi reka duhe rero umuco kuri izo nkuru uko ari zibiri inkuru iriko irahanahanwa cane ku rubuga rwa whatsapp ivuga amanota yafatiweko ku kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure bahejeje igice ca mbere c'ishure shingiro kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye ayo nayo havugwa ko ari mirongo ine n'atandatu n'ibice bitanu ku ijana kubo mu mwaka w'icenda hamwe na mirongo ibiri n'atandatu n'ibice icenda ku ijana ku bo mu mwaka w'icumi aha kandi baranatanga kuri urwo rubuga rwa whatsapp ijwi ry'umushikiranganji w'indero aho atangaza ayo manota aha rero ubwo bushikiranganji burabeshuza bwivuye inyuma ko ayo manota ariko arahanahanwa ari kinyoma niryo jwi ritangwa ari ryo ku mwaka uheze juma edouard abuvugira yabibeshuje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane aho ahamagarira ababyeyi n'abanyeshure kutajuragirika ku bw'ibyo binyoma icyo gihuha nta yindi ntumbero gifise atari ukujuragiza ababyeyi n'abanyeshuri mbere abo babisha bubahutse gukoresha amajwi y'umushikiranganji yo mu mwaka uheze kugira babashe guhuvya benshi turamenyesheje yuko atamunsi n'umwe ubushikiranganji bwigeze buca mu nzira y'imihora nka whatsapp mu gushikiriza inkuru yerekeye igihugu twobibutsa yuko kuva na kera na rindi vyama bishikirizwa n'umutegetsi yabiherewe ububasha na leta ni ukuvuga umushikiranganji nuno mwaka rero niko bizogenda ubushikiranganji buriko buraheraheza ibikorwa by'ubuhinga bijanye n'ayo manota kugira ngo azoheze ashikirizwe icese mu maguru masha n'ababifitiye ububasha uyu muvugizi w'ubushikiranganji bw'indero aranavuga ko bakiriko barakosorera abanyeshure basavye ko ico gikorwa gisubirwamwo uyu munsi abana bose baramaze kubona ingene bakoze mbere bamwe muri bo barituye ubushikiranganji basaba yuko bosubiramo kubakosorera ahoba harabaye ukwihenda ico gikorwa ubu kikaba kiriko kiregerana inkuru yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi ku bijanye n'indero siyigusa hari n'iyindi ivuga ku itegeko rishasha rigenga abanyeshure baba abo mu mashure yigenga co kimwe n'abo mu mashure ya leta umushikiranganji w'indero janviere ndirahisha yashikirije mu ijambo igihe yari mu bikorwa rusangi vy'ugwaruka ruri mu buruhuko mu ntara ya karusi ko abanyeshure babwirizwa gusa bose aho bamwe batahuye ko bazokwambara umwambaro ufise ibara rimwe ivyo n'ubu nyene juma edouard abeshuza akanatomora uko iryo tegeko rivuga ntiyavuze yuko umwambaro wa iniforume uzoba umwe mu gihugu oya namba yagombye kuvuga cyane cyane ko abanyeshuri bazoba basa ni ukuvuga ibijyanye n'amahereni cyangwa na ya mishatsi bahingura ubu biteza guherana n'iki kiruhuko abana bose baba mu mashuri yigenga cyangwa ya leta bazogenda bafite imishatsi isanzwe atari amahereni hanyuma ikigira kabiri bakagenda bikwije iniforume amashuri azogura cyangwa azokoresha uko bahora ariko bitwararike cyane cyane kubahiriza ibiri muri iri tegeko rishasha kuko risaba yuko umwana w'umwigeme yambaye iyo jipo itegerezwa gupfuka amavi igashika hepfo gatoya y'amavi hanyuma abana b'abahungu y'amapantaro bita poketi icyo kirazira abayobozi b'amashuri rero ibyo basaba kubyitwararika kuri ibi havuzwe vyinshi ku mbuga ngurukanabumenyi cyane cyane ku bijyanye no kudahingura imishatsi ku banyeshure b'abigeme bamwe barashima iyo ngingo abandi bakavuga ko imishatsi y'abigeme itokorwako nk'uko mubimenyereye turabasomera bimwe mu byavuzwe duhere kuri uyu avuga ati jewe mbona ingingo umushikiranganje yafashe ari nziza cyane murababona bafise imishatsi isokoje neza cyane bakagira mbere n'amanota menshi mu ishure ariko bakaba ba nyuma mu bibazo vya leta uyundi nawe avuga ati ivyo biraba umushikiranganje n'abanyeshure biwe hari n'uyu yanditse avuga ati jewe ku bwanje mbona ingingo y'umushikiranganje itizwe neza cyane mbona atayifatiye hari ibituma byinshi cyane bishobora gutuma abanyeshuri bananigwa aha notanga akarorero nko ku bijyanye no kubura abigisha nko ku bijyanye no kutigisha neza nko kubura agashiruka bute ku bigisha eka mbere n'urugenzo rwabo rwo kwigisha eka mbere no kuba badafise ubumenyi buhagije ahandi naho ni ku banyeshuri nk'ibirometero bagenda baja ku ishure inzara ubukene bituma abanyeshure badashobora gukurikirana ivyigwa dusome n'uyu avuga ati yarabivuze nta guharira bishoboka yuko rero yavuze vyo mutegerezwa rero kubahiriza itegeko tugarukirize kuri uyu avuga yitwengera ati hahahaha aho muraruta urya ntavuguruzwa
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
reka rero dushimire diane ndonse yaradushikirije inkuru y'ibyanuganuze ku mbuga ngurukanabumenyi mbere y'uko tuca tubashikiriza ibi bihanishije biciye ku ijwi rya amerika ariko rero tubitumire namwe mukabona ibihuha biri ngaho iwanyu mu kibano mutwandikire kuri radiyo yacu arubaze gmail akaburungu com gutyo tubafashe kurondera inyishu canke umuti canke umuco kuri ivyo vyose usanga binuganurwa haba mu kibano canke ku mbuga ngurukanabumenyi ijwi rya amerika tubandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara tukibandaniriza muri komini ya bisoro y'intara ya mwaro aho abanyagihugu baho basaba kuronswa ibigega rusange bibegereye kugira ngo bashobore kubitsa umwimbu vyoroshe gutyo bahangane n'ikibazo c'inzara canke gusesagura umwimbu ivyo babisaba bishimikije yuko harangwa igigega kimwe gusa ico naco ngo kikaba kiri kure y'imitumba itari mike umenyesha amakuru wacu Raisa Liliane n'amahoro yavuganye na bamwe mu barimyi babeshejeho n'utwo dufungurwa tubikwa muri ivyo bigega maze adutegurira ino nkuru uyu mugambi wo kubikira imbuto abarimyi mu mahangari rusangi yo ku ikomine ni bumwe mu buryo buriko bubafasha kuziganya imbuto bazokenera hageze guteragira uyu mwimbu bariko babikisha muri iki gihe ugizwe ahanini n'imbuto y'ibiharage hamwe n'iy'ibigori umurimyi wese akeneye kubikisha imbuto yiwe asabwa kwigurira umuti wo gupompa ivyo aje kubikisha ugurwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu hamwe no gutanga amafaranga amajana atanu yo kugira azoronka uburenganzira bwo kubikura uyu mukenyezi kankindi dafroza wo ku musozi gitaramuka aratubwira uburyo uku kubitsa imbuto bimukingira impanuka zitandukanye nko gusesagura hamwe no kwibirwa ku muhana nazanye ivyuma bine n'akatatu e, abasoma baranyene baragura nko ku murango turi gukora ahandi tugasanga batwivye n'agashambara bakabonye baragatwara muga nk'ibintu vy'ibiharage ihoho barahashe ubu ubu mwiyimbura ni uburyo bwo gukwingira umwimbu wacu turinze tuza kubibika tuba tuzi aho tuzokura amakaye y'abana kakabutuga ukabitse kuko nk'ubu ibeyi ry'ibiharage racahagaze ku mafaranga igihumbi hageze mu iteranaho ubigura igihumbi n'umunani nk'ubu biroroshe naho ku kubikisha imbuto mu bigega rusangi biri ku makomine bigirira akamaro abarimyi intambamizo ntizibuze aha ni mu gihe bishika hageze kubikura bagasanga vyarabunzwe kuko vyanyagiwe ahandi naho hakababera kure kuko bamwe bibasaba ko bafata urugendo rurerure kugira bashike ahari ino hangare ikindi nuko niyo hageze kubikura bisaba ko bama batonze kugira babahe umwimbu wabo bagasanga bibatwaye umwanya wo gukora utundi dukogwa aba ni bamwe mu baje kubi kubitsa bavuga ingene baharuhira birashika nkaho aye dufate nk'uhereye aho bisoro ihera ni nk'ibihumbi bibiri kugeza bishikina kose uwikinga hariho abareka kubizana nyene kubera urwo rugendo abubatse ihangare bayubatse nabi kubera haga tuba tubika ku mitumba bashize kubuyungiro ku madirisha agira murahabona mwegereje impande y'intuze y'idirisha uruhwezi ruje ruba biraterwa n'amazi biboze haba hahombye umunyagihugu yaje kubikisha bokingira amadirisha kubera ihangare yaga aba bari benshi n'ababikora ari umugoronome uringinga cyangwa ukabitaha numva bica bikugora nk'ubu munsi urabona nta kintu umuntu akora nk'ubu urabona turarindiri nataza tuzogaruka ejo haruhande yaba bemera gufata ingendo ndende baja kubitsa imbuto kuri komine hari uwundi muco w'abarimyi bahitamwo kubigumiza muhira kuko ata buryo bafise bwo kuriha amakinga vyunguruza uyu mukenyezi wo ku mutumba kanka uri ku birometero birenga bitanu uja kuri komine bisoro avuga ko atoshobora gushika hari iyo hangari kuko hamubera kure vyoba vyiza kugira ngo ndabishire ngaho hafi iwacu hatwegereye iyo ndabironse nkifuza kugira ngo ndabijane ndabura ukuntu ndabijana hakambera kure tugaca twononekara aho turi sinsesagura ndadushira muhira abana bakadufungura tugaca duhera hagera itera nkiruka ndaturonse nkasubira nkatera ndaca umukura rwose bikomeye w'ishyirahamwe ugatwara nk'abantu babiri cyangwa batatu gutyo uyo magronome agaca abakira batarenze kumara umwanya muniniya ari nk'umunsi wo gushora cyangwa kuja kubika muri iyo hangari bakaba bavyumvikanye na agronome bikaba igikorwa cumvikanywe ko na bose tumenyeshe ko iyi hangari imwe ya komine bisoro iza kubikishamwo n'abarimyi bava muri komine rya soro yo muri gitega kuko isanzwe ihana urubibe n'ino komine muri komine bisoro mu ntara ya mwaro hayise lilian inamahoro ijwi ry'amerika inshuti bakunze turi ko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere y'uko tugisozera tubanze tubabwire ivy'ibidukikije umushikiranganje w'ibidukikije aherutse kwandikira amahinguriro asuka imicafu mu kiyaga tanganyika ko hagiye gufatirwa